iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga ku munsi wa gatatu tubashikiriza canke tukaganira ku bijanye n'amagara y'abantu akabonge gatewe no kutamenya amakuru y'ivyerekeye icahitanye umuntu mu muryango nivyo tugiye kuganira mu kiganiro murisanga c'uyu munsi kaze neza rero mwese nk'uko bisanzwe tubibutse ko mushobora gutanga nimero zanyu kuri facebook yacu tukabahamagara aderesi ni radiyo yacu voa murashobora guhamagara tugiye kuganira n'umuhinga mu bijyanye no gufasha kumenya icyahitanye umuntu icyatumye umuntu avamwo umwuka w'abazima nibyo tugiye kuganira ikaze neza mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga ku munsi wa gatatu tuganira ku byerekeye amagara y'abantu muri kumwe na oriane itangishaka mbega n'ibihe bintu bishobora gufasha umuryango n'abandi bantu mu kibano kuba- kugabanya akabonge mu mitima cyane cyane iyo gatewe no kutamenya icyatumye uwabo ava mu mwuka w'abazima ni ukuvuga kwitaba imana abahinga banonosoye ibijyanye no ku- no kumenya icyatumye umuntu yitaba umuremyi Ah, bo- boba babivuga ku iki muganga diodone hakizimana ariko aranonosora iki gisata mu gihugu cya maroc avuga ko inzego hamwe n'ibisata bitandukanye by'igihugu bifise uruhara rukomeye mu gufasha imiryango kugira itekane mu mitima iyo umuntu yitavye imana biciye mu kugwara isanganya intambara n'ibindi byinshi dr hakizimana rero aratubwira byinshi kuri iki kibazo eh, nk'uko bisanzwe tubibutse ko abari ku murongo wa facebook mushobora guterera Ah, iradiyo eh, ijwi rya amerika ah, urubuga rwayo ni eh, radiyo yacu voa radiyo yacu voa ni urubuga rwacu aho mushobora gutanga nimero zanyu ah, tukabahamagara mugaterera reka rero tutarinze kurandira twakire umutumire wacu umuganga diodone hakizimana muherereye muri maroc tubahaye ikaze mu kiganiro murisanga
murakoze cyane nanjye ndabaramukije Mm. murakoze cyane kongera gufata akanya ko kuganira natwe ubuheze mu kwezi kwa cumi na rimwe twageze kugerageza kuganira nubwo ababyibuka agatelefone karagoranye muriko muragerageza kudusobanurira ibijanye na autopsy autopsy y'ubuhinga bwo kumenya icatumye neza na neza umuntu yitaba imana aho mukoresha ubuhinga bwo kumenya haba ari ibikomere aba afise ingwara aba yaragwaye ibintu nk'ivyo aho uno munsi rero tugashaka gushimika cyane cyane ku kuntu inzego zitandukanye mu gihugu zishobora gufasha kugabanya akabonge mu mitima y'abantu iyo abantu bababaye kubera kutamenya icatumye uwabo yitaba imana Eh, kumbure twohera ah, ku ku kubanza ukadusigurira ibijyanye na autopsy mbere ko tubandanya ah, ku batoba barayumvise neza ubuhinga bwa autopsy buba butunganyije gute ah, iyo mugerageje kumenya icyahitanye umuntu mbere y'uko tuja mu kuntu inzego zitandukanye z'igihugu zishobora no gufasha mu kugabanya ako kabonge ikaze neza
murakoze Eh, kuri icyo kibazo cyo kugerageza kubasigurira ibijyanye na auto- na autopsy autopsy eh, ni ubuhinga bwo kurondera ni ukuvuga ko ari nka ankete mu rurimi rw'igifaransa bwo kurondera ikiba cyahitanye umuntu nyezina mu gihe kitashoboye kumenyekana akiri muzima kuko hari igihe umuntu agwara bakagira ibipimo kanaka iki- indwara yiwe ikamenyekana bakayikurikirana bakabona intumbero none none bakabona ukuri ko irevuriwa muri we ndetse bakanamumenyesha ati turabona yuko ibyo gukira bitagikunda Mhm.
muri icyo gihe abana- abaganga baba babonye icyo umuntu arwaye babonye ikimutwaye aho rero muri icyo gihe otobisi ntibikenewe otobisi ikenerwa mu gihe hariho amakenga ku cyahitanye umuntu cyangwa mu gihe kitigeze kimenyekana hariho abantu bapfa bukwi na bukwi ndetse n'aho umuntu yoba yari arwariye mu bitaro babona ariko arakira bakaza babona ara- ara- aravuyemo umwuka Mhm.
muri icyo gihe bene we bakagira amakenga cyangwa abariko baramukurikirana nk'abaganga bakagira amakenga aho autopsy iba ikenewe mu gihe umuntu aguye ahantu hari hata- a- ahantu handi atari mu bitaro ni ukuvuga batigeze bamukurikirana batigeze ba- abaganga abahinga basanzwe bakurikirana abarwayi batigeze bamenya indwara y'uwo muntu naho umuryango uba wayikeka cyangwa wa- wari uyizi umuntu yaguye inyuma y'ibitaro autopsy bikenewe kuko umuntu ashobora kuba arwaye indwara iyi maze abi- i- ibindi bintu bikikika mu kiza bikamuhitana ivyo bintu rero ni vyiza ko bimenyekana kugira ngo ntibize bize vyikika mu kiza bihitana abantu baba ba- basanzwe bakomeye canke barwaye uti rero ubwo buhinga bumeze gute ubwo buhinga ni ubuvuga ku mici itatu ugerageje kunyarutsa Mhm.
hari igice cya mbere kijyanye no gusuzuma uko umubiri umeze uko umubiri w'umuntu umeze naho a- um- umubiri w'umuntu uko umeze examen externe urasuzuma uhereye ku mutwe ukaraba eh, umuntu ya- ya- yavuyemo umwuka ari muri pozisiyo yayo aryamye gute murazi ko atawupfa ahagaze bose baba baryamye cyangwa bi- Yeah.
bazingiye ahantu Mm.
ukamenya we- pozisiyo arimwo hariho amajambo rero usanga agoye no kuvuga mu kirundi Eh, uka- ukamenya uko ahagaze ukamenya inguma afise inyuma ukamenya temperatire ni ukuvuga ubushuhe yari afise n'ubw'aho hantu kuko hari umuntu bashobora kuza gutereka ngaho atari aho- atari aho hantu ni byiza rero kuraba ubushuhe bw'aho hantu n'ubushuhe yari afise ko bisa hariho n'ibimenyetso bishobora kukwereka ko umuntu bamu- bamudepulasije ni ukuvuga bamuhinduriye ikibanza yamaze gupfirikana ivyonye Eh, abahinga barazi ukuntu baba babiraba bakavuga ati umuntu nubwo ari aha kubera iki n'iki n'iki sirito hari ibintu bita rigidite uca usanga amaraso amaraso asabagiye ukuntu bidahuye uburyo yari ajyanyemwo n'ahantu hari concentration y'amaraso aho amaraso agwiriye bidahuye hama uhejeje kugira u- gusuzuma inyuma uca u- u- u- uca ukingira hariho ibihimba uki- ukingira Mm.
ibihembo ukingira ni nka- ni nk'intoki kuko aba- ari nk'umuntu ubona ko ya- ya- ya- ya- yagize yagwanye ni ukuvuga yihagaze ko n'aba- n'ivyo ariko biramugirira nabi uca ufata intoki inzara na- na- no mu kanwa urashobora kuhakingira kugira ngo niwashika muri sare niwashika mu kibanza cabitegu- cabigenewe ushobore ku- ku- gupereva gufata ibipimo kugira ngo bize bikunde bikunde navyo bize kugufasha kumenya neza na neza kon- i- i- icyaba- icyabaye kuri uwo muntu ni ukuvuga kontakite ya nyuma y'uwo muntu ya- yitanze imana n'ibi- n'ivyoba vyamuhitanye canke ivyamushikiye ivyo biraza gufasha hama uhejeje ivyo ushitse muri sare uca umwugurura uwo muntu mu kugurura rero ugenda uhera ku mutwe ukugurura umutwe ukaraba indani yari nk'umuntu bakubise kenshi usanga mu mutwe hariyo amaraso cyangwa nawe ugasanga ntawamukubise mugabo yagize isikemi ni ukuvuga hariho ubutsi bw'intonzeri bwo mu bwo mu bwonko bwazivye acagwa hasi aguye hasi aca yiseka ku kintu mu kugwa rero ico kiguma kigaca kica kikwereka neza ko ari ahantu yaguye ukaca ushyira gukora vya vye- na vya bindi wegeranya eh, vy'ukuntu wamusanze ameze bikaca bikorana maze ura- urugurura uhejeje kugurura ukugurura umutwe ukugurura igi- igi- igikiriza ukugurura mu nda maze ukaraba no mu mitsi hama uhejeje kugurura ura- ugenda uragira icyo bita analize makoroscopike ni ukuvuga uza urihweza ibiba bitagenda neza uko umuntu nyezina umuntu akomeye umuganga aba amuzi iyo rero hari ikintu kitagenda neza uri umuganga wugurisha ukibona ati iki kintu nta muntu akomeye akigira usanze amaraso iyo yegeraniye ahantu cyangwa ugasanga hariho nk'umutsi wo ku mutima wa- wa- waruziriye uca wumva ko ariyo ntandaro y'urwo rupfu hama ivyo uhejeje iyo analize makoroscopike ucugira ucobaniriza za analize microscopique ari nk'umuntu yoba yariye nk'ibintu n'ibindi ubimenyera muri analize microscopique kuko urapereva ura, urafata ibipimo ukabura maze bakabijyana muri laboratoire laboratoire bagapima bakabo- bakarashobora kubona ubumara bw'icyo muntu bakashobora nacyo bigashobora gutuma ati umuntu burya yahitanywe n'iki hama ivyo bihe- bihejeje umuntu agumana dignité uca usubiramo ukamwugara neza nko kujya k'umuntu aba yari akomeye ukaba ukamusubiza neza maze akagira ivyo ndabivuze kuko hariho abantu batinya umenga ni umuntu baba- aba basabagije oya si umuntu baba basabagije umuntu barasubira kumwegeranya ni umuntu mbere yo gusa kugira ngo ico kintu kiba cahitanye uwo muntu kimenyekane ntikigume kigaruka imitima y'abantu ihumure Mhm. kuko umuntu ntaba yapfuye umuntu murabizi na mwebwe iyo icyahitanye umu- umuntu iyo umu- umu- umuryango wabuze umuntu iyo igihugu cyabuze umuntu iyo kominote kanaka yabuze umuntu bizwi icyamuhitanye ntibigira ntibigira uburemere bumwe n'uko uwo muntu yagiye mwamubonye yapfuye mugiye kumuhamba mutazi icyamwishe biratandukanye cyane mu mitima y'abantu ndetse bigira n'ingaruka zitandukanye Eh, kuri icyo kibazo ngira ngo ndibaza ko ngerageze gusigura Eh, cyane rwose murakoze cyane kuko birumvikana ko ibyo bice bitatu abantu baca babyumva kugira ngo bibafashe kumva uburyo buhari bwo kugerageza gusuzuma uko kuntu umuntu yitabye imana iyo batasobanukiwe hariho ubwo buryo bwo kubimenya Ah, reka kumbure eh, tubanze tuje ku mirongo ya telefone duhereye ku byo mumaze gusigura hariyo abamaze gutangura guhamagara bashobora kuba bafite ibibazo kuri ibyo Ah, duhere ku witwa innocent innocent amahoro neza
yego n'amahoro muraho urakomeye
yego nzashima imana Eh, inosa bivuye ku vyo muganga aje gusigura kumbure ikibazo uba ufise kuri vyo ikaze neza mushikiriza ikibazo
Eh, kuki yarangije gushikiriza none iyo ubonye nk'umuntu atimeze neza mu mubiri canke afise ibimenyesho vy'ivyo ngwara none hariho uburyo bwo kwikingira wovuga yuko iyo umuntu ubonye atameze neza wovuga ati reka tumuhe imiti iyi n'iyi canke tumushyira ahantu nk'aha a- atatore mitende canke iyo umuntu abonye afise izo ndwara bobe- bobeganiriza hamwe Oya.
kubera benshi usanga barwaye ntihahamuka bakabaha nk'impanuro eh, bakaza kubwira bakabashyira mu kigo cyabo cya bonyine Eh, Eh, turiko turashimika cane cane sinzi ko kumbure woba uriko uravuga umuryango w'uwabuze ariko turiko turashimika cane cane ku coba catumye umuntu yitaba imana tuvuga umuntu amaze kwitaba imana burundu uri kubaza ku baba basigaye mu muryango canke eh, kuri uwo yitavye imana
Eh, kuba baba basigaye mu- mu muryango kuba wowe yitabye imana urabona Mm.
nk'u- nk'ubuzima bwiwe bwoko buba bwarangiye Mm.
eh, buba buheze Eh, ikibazo gica gisigara kuba kuri ku- abo umuryango baba basigaye kubera baca bagira nk'ihahamuka Mm.
cyangwa bagaca baca eh, nko mu byiyumviro by'ibindi bindi bitandukanye Mhm, mhm.
Sinzi pe- sinzi yuko ko hariho nk'akajambo dutekerera cyangwa impanuro twobaha kugira nabo bakaguma mu rugo batekanye ibibamerewe neza urakoze inoso urakoze muganga kutwibuka mutukana mutwibuka ego cyane urakoze cyane Eh, muganga kumbure nubwo turiko turavuga ku bitavye imana n'ibibega aba- imiryango iba yasigaye inoso arifuza kumenya mwohanura iki ah, kuri uko guhahamuka uko ku- kugira ukudatekana mu mutwe bimwe mu vyo muhanura bokora ni nk'ibi
Eh, ndamushimiye cyane innocent ku miryango iba yasigaye umubabaro ntubura wabuze mugabo icyo tugerageza icyo tuba dukwiye gukora eh, umuntu tuba dukwiye kugaraba ibyo uwo mubabaro ugabanuka cyane ugira isiguro ku muryango wabuze alo yego turi kumwe mhm.
ku- ego ku muryango wabuze birumvikana ko bategerezwa kugira ikibazo mu mutima rero inose arabaza ati mwebwe mubahanura iki Bu- bamaze kubura umu- uwabo buca bigenza gute icya mbere jewe nohanura yuko bugira ishyaka ryo kumenya icyahitanye uwabo kuko naho ibihugu murabona bitunganije ku isi ku isi kandi ibi bintu turiko turabivuga ntitubivuga twerekeza ku gihugu kanaka tubivuga twerekeza kuri humanite ku kiremwa muntu aho kiri cyose hose naho ha- ibihugu usanga ab- abatwara ababa babijejwe abajejwe ubutungane bashobora ku- kubifata minenegwe umuryango urafise uburenganzira bwo kubaza ati twebwe ibi bintu turiko turabitahura gerageza muduhe umuco bakabaza ubutungane bakabaza baba baba- abajejwe intwaro hama bamaze gutahura icyahitana umuntu burya umu- umuntu ajejwe intwaro mu guhumuriza cyangwa umuntu aba afise izo responsabilite mu- mu bikorwa vyiwe umuntu aba ajejwe ivyo bikorwa aba ajejwe abo bantu mu kubahumuriza ntaze babwira ngo nimuhumure ngo bagiye yagiye Mm.
ahubwo abereka neza igituma atawundi arariye kugenda hama akabereka neza igituma akabereka ati uwagiye icyamuhitanye ni iki ubu tugiye gufata izi ngingo kugira ntigisubire kandi ahantu cyazananye nawe hagiye gufatirwa ibi bi- ibi- ibi- ibi bihano nimba ari indwara ije nk'akaranda nk'uko yabivuze barashobora kuvuga bati abo ba- twabonye rero icyamwishe abantu bose bagiye bagendanye n'uyu muntu muri iyi minsi iyi abantu babanye n'uyu muntu bace begeranwa basigwe ahantu maze nabo basuzumwe abari muri izo ndwara bace bavurwa urumva abonye deja kubera indwara icyamuhitanye umuntu kimenyekanye biroroha n'uko ushobora gufata ingingo zo gukingira abasigaye ndetse no gukingira n'abatari bwafatwe kuko urumva abo bantu baca basigwa mu mu- mu- mu ntuze mu kato baca basigwa ukwabo bonyine Eh, birafasha novuga nti eh, birafasha kandi cyane ni mu kugira ngo imiryango itekane murazi yuko hariho abantu iyo eh, uwaba apfuye havugwa byinshi kandi umuntu hajya n'ikintu gihambaye hariho abantu baca biyumvira ibyo kwihora Mm.
abandi nabo ugasanga ba- ba- ba- bagirije bagenzi babo Mm.
bivanye bivanye n'ama n'utuntu duke cyangwa ukwikinka bakavuga ati uko biri kose ni naka uwo naka cyangwa ba naka ugasanga bagiye mu gasho kandi ba- bagafungwa bagahanwa imyaka n'imyaka deja abo bantu bariko bariko barakorera igihugu abo bantu ba- nabo bafise imiryango izoguma ibagemurira ikibashene y'ibibazo mu Mm.
gihe ivyo bintu uwo muntu agipfa bitagenze neza bibashene ibibazo bikaba ibibazo psychologique ni ukuvuga bikora ku ku- ku- ku- ku- ku- kuri umutwe w'umuntu mu myumv- mu myumvirire y'umuntu bigakora ku butunzi bw'umuntu bugakora ku butunzi bw'igihugu uca usanga ivyo bintu ari nk'igihugu bikaba akaba ari nka eremazi ari, ari nk'amaka nk'atanu ashobora gutuma n'igihugu gi- kigira trouble Ni ibi- ni ibi- ni ibintu biba bikwiye gukurikiranwa hakiri kare uwo muntu atitaba imana hakaba hariho- hariho urutonde hakaba hariho indinganizo izwi n'amategeko mu gihe bitazwi neza ikimwishe mu gihe bitaramenyekana ikimwishe
Mhm.
ko inzira ica ikurikira ari iyi nobaha nk'akarorero eh, ubushize hariho umuntu basanze yaguye mu nzu mugabo uwo muntu agwa mu nzu aha i burundi siniba ndavuga hariho kuba n'ibintu bikiri mu butungane aguye mu nzu abiwabo urazi ko aha mu gisagara tuhaba Eh, mu gisagara muganga.
tuhaba dufise imiryango ya ruguru muganga iyo uvuze ati yaguye mu nzu ushatse kuvuga ati yitabiye imana ari mu nzu pana kugwa yitabye byari- imana ari- ari mu nzu Aha, iwe aha.
hama mu nyuma barame- biramenyekana yuko uwo muntu ari ndani bagiye kuraba basanga yamaze kwitaba imana baca basanga afise ikiguma ku mutwe Eh, kiriko mbere kiraba hariho n'ahandi hantu hariko harabasikatirize mu, mu, mu, mu rupango mu, ki- mu, mu rupango ruba rurimo inzu nyinshi baca begeranya abo bantu bose bavuga ati mutegereza kuvuga uko uwo muntu yapfuye kuko turabona neza yuko yishwe n'amahiri kubera iki bamusanze bamusanze nivyo nagerageje kumenya bamusanze ari mu ameze nka kurya abamizirima basenga acuritse umutwe basanga amaraso umutwe uratukuriye hamwe n'ico kiguma kiri ku mutwe yamaze guci- gucikana cavuga ati "Niki- nikimenya yamenya yapfuye iraba yarafise n'ikiguma Mm.
mugabo wari kwiga neza yari gushobora gutuma ibintu byinshi kuko n'ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu apfa bukwi na bukwi adapfu a- atawe umwishi Mm.
kandi ni nk'uko nawe ni nk'uko ashobora gupfa bamukubise icyiza ni uko byose bimenyekana Eh, bitamenyekanye rero kica kiba ikibazo kuko iyo umuntu yarahagaze par exemple ntanze nk'akarorero akagira nka insuffisance cardiaque inimoro subite ni ukuvuga umutima wiwe ugahagarara kuko nawe umutima wawe ugahagarara ama, amaraso arashobora kuvurirana simbona ingene bisigura mu kirundi agaforma ikintu bita kayo kikazibira ijya minsi ijya minsi igihe kugaburira umutima ubwawo ariyo les artères coronaires yunzibiye uwo muntu aca atemba mu gutemba rero araza kugwa kandi aza kwiseka ku kintu urumva nk'uyo ubonye ko yari afise yari acuritse umutwe biboneka ko yari yatanguze uwo mutwe hama amaraso ataza kwi- kwiyegeraniriza mu ruhande ruri hasi ni ukuvuga eh, aca yikonsantra en position de clive akikonsantra akaca yiyegeraniriza mu ruhande ruri hasi kurusha urundi Mm. muganga bisigura ko Uracengeye.
ashobora kuba yaranapfuye ariko arasenga
Eh, ashobora no kuba byose birashoboka Mm.
ikiba gikenewe ni uko haba ubwitonzi hakabaho amatohoza hakabaho rero kwinjira mu mizi n'abantu babifitiye ubu- eh, eh, ubumenyi bakarondera icyamwishe kuko nimbara ababanyi biwe bamwishe bo mu yindi miryango babwirizwe guhanwa bari bazi neza uko ba- bagize kandi bise bitanga n'akarorero bise biboneka ko nta kintu kijana kuko zikiri kuhanwa kandi haganwa wenyene Eh, yego murakoze cyane birumvikana uti nk'igipolisi wavuze kirashobora gufasha kumenya icisha uwo muntu kugira ngo ntihabe uko kwihora ntihabe uko ku uko kuvugwa nabi mu mu miryango n'ibindi ariko bagatanga eh, kurema bivuye nuko kumenya icisha uwo muntu havuye mu matohoza reka kumbure tubandanye ku murongo wa, wa facebook eh, turabe ibindi bibazo Eh, turafise uwitwa marcel ku murongo marcel uraho neza
muraho neza ndabumva neza cyane amahoro mahoro marcel umwaka mwiza
umwaka mwiza kuri twese iherereye i kigali mu rwanda wenda mutumirwa n'itambi Mhm.
ndashaka kumubaza ikibazo ibintu bijyanye na otopsi cyangwa se gupima imirambo abamaze kwitaba imana usanga igiciro kiri hejuru noneho rimwe na rimwe ugasanga eh, no mu gihe uwawe yitabye imana mu buryo butunguranye kuba wajya kumupimisha ukaramutsa bamugiye gutanga ukabona n'ubundi utarenda kumuzura ntacyo byakumarira agahitamo ku- kubyihorera wenda iyo nziza ariko abigumana mu gihe cyiza ko yaba yishwe ariko hakaba n'ubwo abantu tugendana indwara eh, dufite indwara ariko utaruhanya ko uyirwaye ugasanga umuntu arwaye impyiko akavuga umuvuduko w'amaraso arwaye umutima izo ni indwara zitandura ariko zipfa mu buryo butunguranye umuntu yagwa hariya ngo yagiriwe nabi ariko yarafite ubundi burwayi butambuye Mm.
yaza gupimishwa agapimishwa wenda bikagaragara ko ari icyamwishe ariko babanza gukora investigation hari ababa- hari abo bamaze guta muri yombi babafunze kubera bwa bwenge wenda bwo mu giturage dufite n'ubujiji bwo burimo leta yabafungura ba bantu bari bafashwa kuduperereza investigation ukaza kubona abantu basigaranye ubwo buryo kuvuga ngo umuntu we yapfuye none abantu barabarikiye kuko iyo umuntu apfushije umuntu guhita yakira ko ibintu nta mpamvu yari kuzagenza neza niba byeze nabaza umuganga ikibazo giteye gutya Mm.
ubundi utangaje umuntu umwana ngo bwagurishwe n'umurwayi yaguye mu ivuriro yaguye mu ibohero usanga aho yarapfungiwe utangaje umuntu ubundi ni ngombwa ko isaha igihe apfuye mu byo bitunguranye wakaba ugiye gupimisha mu gihe cyamwishe n'ubundi ko nta kibazo kintu kidasanzwe ubwihorere amakimbirane agahagarara nawe kuko nakubwira ngo yishwe niko byakora.
Ne- eh, u- ego duza ijwi gato marcel marcel ama alo marcel Eh, ntituko turakumva neza ngo ikibazo cawe tucumve neza duza ijwi eh, hama mucagagure mu majambo make muganga akumve neza eh, subiramo
ubu muri kunyumva noneho eko gatonya kongeyeho ariko bandanye uduza ijwi mhm.
yego nari ndi kumubaza nti ubaye utagwaje umuntu umuntu ube wamurwaje muri hopitali Mhm.
aga- agapfa azize urupfu rutunguranye isaha n'isaha ariko ukaba uzi ko aho ari niba mu- nk'umuryango muba muri batanu yaraye mu nzu ejo mwaririmbanye urabizi neza ko ntaho yahuriye n'abagizi ba nabi Mm.
ni ngombwa kujya gupimisha umuntu nticyarushe Eh, arakoze
Mm. ego umuganga kumbure duhereye ku vyo eh, yari yatanguye avuga bijanye no kuba eh, igiciro ca autopsy gishobora kuba kiri hejuru cane eh, navyo nyene akavuga ati n'ubundi ntaco biba bimaze kumenya icamwishe kuba basanzwe yarishwe namwe niko mubibona yuko umuntu yitavye imana bujyanye nta kintu kiba gikenewe kumenyekana
sinovuga yuko eh, bipfa biragoye kuvuga yuko umuntu apfuye n'ubundi aba apfuye atacyo biba bikimaze harya umuntu ni ikintu gihambaye harya umuntu atandukanye n'igikoko atandukanye n'ibyo bindi bintu byose Eh, igiciro cya autopsy n'ibyo ahatari hake kiri hejuru mugabo twavuga tuti mbega akamaro akamaro k'iyo otosi n'amafaranga n'icyo giciro tugashyira ku munzani n'icyahe gikwiye kuza imbere dufatiye kuba kubwo akamaro ah, ku- ku- ku- kuri ako kamaro ni uvuga nti eh, utuzi igira aka- igira- igira akamaro ku muryango ikagira akamaro ku gihugu ikagira akamaro no mu- no mu mako- no muri kominote mu- muri rusange rero avuze ati mbega ko umuntu aba yapfuye ubundi bwo biba bimaze iki iyo umuntu yishwe n'ikintu kanaka turetse tudasiguye bijya by'uko umuntu adahigera atekana mu mutima inyuma yaho tudasiguye iby'uko ubutungane butaba bukironka aho buhera kugira ngo bushobore guhana canke bushobore gukinga canke bushobore kugarukana ituze ku babuze
canke no gushumbusha
n'ugusho- n'ugusumbusha nabyo nyene bi- bi- birimo bibaho Mm.
novuga nti eh, bi- autopsy icisha umuntu kimaze kumenyekana neza kikamenyekana bifasha yuko bakinga bagakinga ku basigaye ibaze nk'ubu uyu muntu arapfuye yishwe sinzi ko mwabonye kuri kovide kovide nta gihugu kidakora autopsy ca- catanguye kumenya ko ari iyindi ndwara y'ubundi bwoko ni ukuvuga kovide ikiza yashyitse yica abantu ama- amanalize postmortem ni ukuvuga ibipimo by'inyuma y'urupfu nivyo vyerekanye neza yuko hari ikintu gishasha kiri- kiriko kiramara abantu hariho iwundi mugera waje uriko uramara abantu iyo turiko turavuga autopsy ntituriko turavuga iyo turiko turavuga i- gupima eh, icahi- kurondera icahitanye umuntu ntitubishyira mu ngwa- mu- mu- mu- mu- mu rutonde ko baba bi- bishwe n'abantu cyangwa baba baruganye cyangwa baba bariye ibitari byo n'ibyo bintu byose iyo migera mishasha yiza ni ukuvuga rero aho honye niko nayo eh, ngerageze kugira ni uko kuri ibyo by'igiciro ahatari hake amaleta arabifata mu minwe ahatari hake amaleta arabifata mu minwe aho bitaratera imbere bivanye n'ukuntu ibihugu biba byitunganije bivanye n'uburyo igihugu kiba gisanzwe gifise abene kubura ba- babikora ku itegeko rya leta ikindi ubwo mu bi- ikindi nacyo womenya mu bihugu vyinshi igituma leta ari ibifata mu minwe ni uko otobusi ikorwa ku itegeko rya ry'umushikirizamanza nta ruhushya nta burenganzira umuryango cyangwa uwundi muntu wese aba afite bwo bwo guhakana ko kuvuga ngo jewe ngo nta autopsy ikorwa kuko icyo kintu kiriko kiramara abenegihugu kiriko kiramara abenegihugu muri kominote leta niba iriko irahomba nimba leta ikeneye ku- ku- ku- kugira ubutungane ku uwo muryango wabuze ni leta iba ikeneye ku- ku- ku- kuronka hihera ni leta iba ikeneye amaepreve ikeneye ivyemezo yuko koko ikintu cyo cyahitanye uwo muntu ni ukuvuga ko abajejwe intwaro abajejwe intwaro mu bihugu byinshi nibo ba- ba- bagira ba- bayiha hariho n'ibihugu bagira amaporusantaje umuryango ukariha porusantaje eh, leta ikariha porusantaje hariho n'ibihugu bimaze gutera imbere bamenya yuko na- nabo ari leta kuko abanyagihugu ni nayo leta nta leta nta banyagihugu hariho ibihugu rero abanyagihugu bavyirihira maze bigafasha mu matohoza icamwishe kimaze kumenyekana mu gihe cy'isumbusho byose bica bigaruka bakabibariha nuco nobivuga ko kuri ivyo bijanye n'ibiciro Mm. birumvikana ko birumvikana ko autopsy canke ubu buhinga bukenewe cane mu bihugu ah, bitandukanye cane cane mu bihugu vy'akarere ko bisanzwe bito- bitaboneka cane bitamenyerewe eh, none vyoba nko mu Burundi vyaratanguye canke leta yoba ifise ico ciyumviro co gukorera ko muri ico gisata ah, cu- haba ari mu butungane haba ari mu magara y'abantu ico gisata coba cifashe gute mwumva
Eh, mu burundi gushika kuri iyi saha ama- amakuru mfise ico gisata ntikiratangura mugabo leta irafise ishaka irafise ira- irabona akamaro irafise ishaka ndetse hariho n'ivyiyumviro bimwe bimwe bimaze gutangwa vy'uko hobaho inyigisho ku bijanye no kurondera ariko kenshi bakunda kugira abapolisi abapolisi bakaba bakabagirira formation ku kijanye na autopsy gusa canke ku- no ku kijanye n'amatohoza expertise sur le terrain ba- ba- kuja kuraba aho umuntu yapfiriye ico bita leve de corps ni ukuvuga n'aka- ni nk'agaparti gatoyi kagize autopsy eh, karaba abantu baba bapfiriye nk'ahantu mu mu mamiriye publike ahantu hategeranye n'abandi bantu atari n'abantu babonye igituma ukuntu yapfuye Eh, ni- nivyo bakunda kugirira amaformasi ya polisi muri muri rusange nta bihari nta bihari mugabo nibaza yuko leta ifite ishaka ryo ku- ry'uko vyozaho kandi bigakorwa vyarigoroba ego twizere ko Mm.
kumbure ubwo bumenyi muri bamwe mu bahinga bazobushira imbere mukasubira mu gihugu cy'u Burundi muka- mukabukorera ko kuko birumvikana ko abanyagihugu baranyotegwa cane kumenya bimwe na biriya cane cane iyo bitazimvye cane kumenya icahitanye ababo mu misi yahera twarumvise abatari bake bidoga ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga bati twe turazi yuko ico bavuga camuhitanye atari cyo camuhitanye Eh, twarumvise cane i- i- i- ingene abantu bahahamutse mu misi yahera bavuga yuko ibintu byo kurogana byabaye byinshi ariko bamwe bakavuga ati oya si ukurogana koko hari icyahitanye uyu na- n'uyu uyu n'ujya Ah, ugasanga abantu barikekana ugasanga abantu ntibamenya neza na neza yuko ivyo babwirwa ari ivyo haba ari ukurogwa haba ari ukugwara ugasanga iki gisata kirakenewe cane hanyuma tubandanyije eh, turafise ku murongo wa facebook wundi eh, jeremy eh, naba ntiz- ntihenze ni ndayiragije amahoro neza ndayiragije urakoze kwihangana ku murongo
Eh, mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe
mbanje kuramutsa ubutumire mwadutumiriye hanyuma mm, numvise ikiganiro nakurikiranye gishingiye ku gahinda gakabije ngira ngo n'ingaruka zako mbega mm, ndabaza muganga nk'umutumirwa mbega umuntu iyo afite agahinda gakabije bishobora kumuviramo mu bihe by'imbere nk'ikigendanye no gus- icyo bita mu kirundi ngo ni ukugira uburwayi bwo mu mutwe Mm.
icyo ni icya mbere icya kabiri ngendeye kuri iki mwarimu yarimo kuvuga ko mbega iyo umuntu ashobora kuba yazize mu rupfu rwiwe ako gahinda gakabije bishobotse kuba byatewe n'impamvu runaka ashobora kuba yarahaye byaratewe n'intambara cyangwa bikaba byaraturutse nko mu isanganya yo barabonye ibyo o bishobora kumarira iki nk'umuryango yasize
ibihe
ibyo byo kuba yapfuye ku mpamvu z'ibyo yabonye hama bigiriramo agahinda bisobanura ntihahamuka Mm, ariko Aha, o- kuri wa muntu aba yamaze gupfa si- sinumva inyungu ya- y'inyungu nyuma yamaze gupfa nta nyungu yabyo numva oya dusobanuye neza ko mbere eh, ni iyo umuntu cyangwa umuryango yipfuje kumenya icyahitanye uwo muntu neza na neza nubwo aba yapfiriye aha runaka mugabo afise amakenga agira ati hari hamwe agahaze ndakeneye kumenya icyamuhitanye ashobora kuba ari eh, kwa muganga ariko akavuga ati je nikeka ko bamuhaye umuti utariwe canke nikeka yuko ikintu akiriye canke ari eh, ahandi mu rugo ah, akavuga ati jewe ndakeka yuko ari ibindi byamwishe bambwiye yuko canke nabonye yuko eh, gutyo ugasanga harimo amakenga ni nayo mpamvu ah, haba hakenewe ayo matohoza turiko turavuga mm.
ariko tuzi neza ko nko mu bihugu bya afurika haba mu bubakanye cyangwa muri sosiyete mu kibanire abantu barakunda guhura n'iyo ngorane ntihahamuka Mm.
bakagira agahinda gakabije ahubwo nka muganga ndamusaba intererano y'ukuntu turamutse tubonye tubana n'umuntu afite ako gahinda gakabije Mhm.
umuti ukura ahanini womufasha eh, tuka- tutararengerwa Mm. yego cyane Eh, ni ibibazo bibiri kumusubiza kuri iki kuba bishobora kuba byagira ingaruka wa muntu akaba yazohavura arogereta mu mutwe cyangwa umuti w'ikibazo ukuntu ikinga tutaronerwa mu gihe wa muntu iyo batarononekara Mm. urakoze cyane urakoze cyane muganga kumbure sinzi ko ibibazo bya- bya ndayiragije wabyumvise neza icambere avuga ati "Ah, uburwayi bwo mu mutwe burashobora kuva muri uko- muri ako kabonge muri uko kugira agahinda ka cane karashobora kuvamo ah, ibibazo byo mu mutwe hama akavuga ati mbega mwohanura iki Eh, umuti w'ico kibazo woba ari nk'uwuhe umuntu womuhanura gukora iki
nibyo tu- tugerageze kuba gutumbera ku kibazo Mhm.
ivyo bintu iyo bibaye biratuma abantu bahamuka mu mutwe iyo umuntu abutse uwiwe agapfa ikintu ca- ikibazo ca mbere gitangura kwibazwa umuntu yibaza ati mbega arapfuye itumenye icyamwishe ejo nta wundi azopfa mbega ejo iki kintu gitwaye uyu muntu nticyagaruka muri twebwe kizohitana nde iyo rero hariho igihe sinzi ko muhora mubibona hariho umuryango ushobora kubura umuntu uno munsi ejo ukabura uwundi ndetse ugasanga ibi bituma biratandukanye mugabo rero kubera ubwoba abantu bafise byose bakabiha inzira imwe ko ari ikintu kimwe kiriko kiraza gutora abo bantu Mm.
ibaze kuba uzi yuko hari ikintu kiriko kiraza kugutora ejo ki- gishobora gutora ki- utazi aho kizoherako ikibazo muri icyo gihe ntubu- uki- ntubu- uki- ukigwana n'uko icyo kintu kitoza uba usigaye ugwana n'uko kitohera kuri wewe Mhm.
ivyo rero ibibazo bikiyugaranira bikiyugaranira muri wewe niho haba havamwo ibintu bita ama- bi- bita depression aba abapsikologe barabizi maze umuntu ugasanga atangwa umuntu nta- umuntu hajya nta- iyo stress yabaye nyinshi ubwoba bukamutekera ntibigorana ko umuntu ahamuka uzoza usanga atanguye gukora ibintu atahora akora agasigara akora nk'uwihevye kubera abona ko urupfu ruri hafi yiwe uwa mbere rwamutoye n'uwa kabiri rwamutoye kandi atigeze amenya iyo bariko bimutwaye ntamenye n'aho azoha acungerera ni ukuvuga iyo azi kiriko kirabatwara aravuga ati jewe atingwa ati iki, iki kibazo jewe ntacyatwe kitari rya muntu jewe ntaco mfise agifise naho atereka nivuze ariko ikibazo bati adashobora kwivuza kuko hari indwara eh, udashobora kwivuza ivyo bira- birazwi akavuga ati reka eh, nsezere reka eh, um- abatekanye abatekanye ni ukuvuga rero birashobora gutuma umuntu agira ihahamuka kandi byaba byabaye akarorero eh, ni mu bi sinzi ko murabona mu- mu gihe mu bihe by'intambara twe n'abaye mu gihe cy'intambara ndabizi uko ibintu byagenda eh, haba hariho abagwana bagwanira mu mu gihugu n'abandi barwana bitwa yuko barwanira leta n'abandi ba- ufite ugasanga hari ibigwi birwana mu gihugu rero hariho hariho ubwicanyi bwaba mu- mw'ijoro ukaza usanga baraza baratoye umuntu wamenya yuko yatwawe n'umugugu cyangwa uriya ntimwaza mu n'umubusho kurondera kuko byari bigoye uwo muntu akaca agenda ntimwigire munamubona hariho abantu bariko bararondera ingene baganduka ujya mu gihugu wo kuganduka mwibaza no kugandara mwibaza no kugira ngo umuntu agereyo ni kugira umuntu ashobore ashobore kudigera ivy'urupfu rw'uwiwe ashobore kubitahura abibone ko bizaheze maze afate ubundi buzima biragorana rero kugira ngo ufate ubundi buzima witeze yuko ko nawe bukeye ari bugire ushikirwe naho ivyo guhamuka biheza bigaturuka Eh, yabajije ikindi kibazo Ati, umuti- "Ye- ikibazo Alo?
Eh, ati umuti woba uri uwuhe haba ari kuri uwo muntu canke mu kibano canke mu muryango
umuti wa mbere ni ukugira ishaka ryo kumenya icyahitanye uwo muntu hakoresheje uburyo bwose bushoboka hama icyo kintu kimaze kumenyekana hacafatwa ingingo ingingo iyo ari ikintu gishobora gukingwa ingingo kiga- zigakingwa iyo ari ikintu gishobora ko habaho insumbusho ku basigaye abo bantu bagasumbushwa ibisabwa byose bijyanye n'inyigisho bijyanye no kubegera mukabagarukirako bica bikorwa kandi n'abagiye kubagarukirako bararonka icyo bagenda bavuga baragenda bavuga ati "Ti, ibara ryaraguye ariko ntirizosubira kuko twafashe ingingo izi n'izi n'izi n'izi ibibara ni iri bashobora kugenda kuvuga ngo ngo bafashe ingingo z'ikintu utazi naho byose byugariye kandi rero igituma jewe mpagarira mpagarira amareta kubifata mu minwe akaba afata icyo kibazo mu minwe icyo kibazo akagira akakigira icyayo ni uko biteza ubuhagarara mu gihugu bigateza hariho abashaka aba- hari ibihugu byinshi biriko- ibihugu bimwe byose noneho bigwana no gutera imbere
Mm.
aho ugiye kuraba abantu benshi ibihugu byinshi byahereye aho nyine ituze kwanza umutima utekanye mu mu gihugu bamaze kugira imitima itekanye bakora ibikorwa byabo batekanye maze ubutungane buca buru- bugororoka kuko ugiye kuraba iki gisata ni igisata kijanye na medicine legale medicine legale ni ikiraro gihuza ubuvuzi n'ubutungane biratangaje kumva umu- hariho umucamanza afata agaca urubanza akaruheza agaca- agacira n'ibihano iminyo- umunyororo w'imyaka cumi cumi n'itanu bivuye ku rupfu wahitanye umuntu kanaka hatabayeho expertise medicale iri aprofondi yerekana neza yuko abo bantu koko uwo muntu icyamuhitanye ariyo ara- ari ibyo byatewe n'abo bantu bandi abagresseur kuko umuntu umuntu wese akubiswe ntacapfa Urash- arashobora pa- nk'akarorero agakubitwa uno munsi a- ejo akagira iyindi ndwara ikata imuhitana bakaca babifatanya n'ayo mahi- ne- ni- n'uko gukubitwa maze ba bantu bakaca baja mu gasho abo ba ico harakwi- haba hakwiye amatohoza yerekana eske ibi bintu vyabaye nivyo vyatumye urupfu koko canke biri mu vya mu vya mu- mu vya mu vyayorohereje urupfu canke ntaho bihuriye ivyo bimaze kumenyekana ubutungane buca bufata ingingi ihuye n'uruhara n'uruhara rwa- rwa- rw'ababikoze Mm.
Eh, ego eh, reka kumbure de- tu- twakire uwundi munywanyi ashobora no kubaza ibindi bishobora ku- kongera ko ivyo ugiye gushikiriza muganga Ah, reka nakire norbert norbert uraho neza
naho neza namwe ego
Mm. ikaze ego ikibazo canke iciyumviro kuri muganga ku bijanye n'iyo umuntu a- akekeranyije afise amakenga afise amakenga y'ico bacahitanye uwawe
ama amakenga ikibazo canke Mm.
iciyumviro
bo reka manze mushimire Mhm, ku- ku- ku bisobanuro yatanze cyangwa ku bisubizo yatanze mhm.
ariko se ni gute umuntu wenda yahangana nabyo cyangwa se kugira ngo umuntu ahangane n'ibyo bintu byose biba byabaye Eh, ego muganga yagerageje gusigura ibitari bike avuga yuko ah, hariho uko kugerageza kumenya icyahitanye uwo muntu kugira ngo ah, uwo mutima uhagaze ako kabonge gashobore kugabanuka mu miryango no mu kibano ah, kwitura ubutungane kwitura igipolisi n'ayandi ni- n'izindi nzego zishobora gufasha gutorera umuti ah, no kwishyura ibibazo
mm. Rero ndumva kuri ibyo kunyuzwe ku bitekerezo yatanze cyangwa se ku bisubizo yatanze Mhm.
ahubwo ashishikariza n'abandi bantu kugira ngo babe babyirinda cyangwa se bashe- babishyiremo imbaraga bajye babikora ku gihe urakoze cyane norbert urakoze ego Nta- nta- ego muganga tugarutse kuri iki kibazo nyine turumva yuko iki gisata gikenewe cyane iki gisata ah, gikwiye kumbure kumenyekana Eh, ni nacyo kintu eh, cyadutumye tugerageza kugaruka kuri iki kibazo no kuri kino kiganiro eh, kuko benshi ntibazi iki gisata cyangwa n'abakizi ba- bakizi bakizi ko bike Eh, haba ari ukubera kitaboneka mu bihugu cyangwa ko kizimvye cyane niyo baciyumviriye bavuga ati eh, nayo- n'ubundi nta mafaranga nobironkera igikomeye cyane numva umengo ni uko abantu bamenya ibijanye n'ubu buhinga buhari kandi yuko nibwaba budahari ubuunyi bugiye kuboneka mu minsi ya vuba hariho nk'abahinga nka bamwebwe muri ko muravyiga mu bihugu bitandukanye harimo mu bihugu bibanyi bishobora kuba bisanzwe bifise ubwo buhinga ah, ibihugu bifise ico gisata cateye imbere kugira ngo bashobore no kubwitura Ah, mu gihugu c'u Burundi tugarutse mu Burundi eh, birashoboka yuko umuntu afise urubanza ashobora kumbure kugenda kurondera ubu buhinga bwa autopsy mu bindi bihugu vya hafi akagarura ayo makuru akayakoresha haba ari kwa muganga canke mu butungane kugira ngo ashobore gutunganirwa
Eh, murakoze nibaza yuko ngerageze ngerageze kunyarutsa nibaza yuko bishoboka ariko biragoye biragoye kuko urumva bisaba impushya nyinshi byo kugira ngo eh, wunguruze ikiziga kuko urumva umuntu bisaba kuwunguruza ukawukura mu burundi ukawujyana muri icyo gihugu byitwa yuko bikorwa Eh, cya kibazo cy'uburyo kica kigaruka haca hagaruka n'ikibazo cy'amategeko hakaca hagaruka n'ikibazo urumva kica kiba ikibazo international ikibazo mpuzamakungu deja umuntu kunguruza ikiziga ukakijya ukana urubibe urumva ko bisaba impushya zibiri si ikintu cyoroshye hajya nicyo gituma nanjye mvuga ati umuntu n'ikintu si impene si umuzigo si iki atandukanye n'ibindi bintu byose umuntu n'ikintu cy'agaciro kanini nkajya muri muri bijya bihugu by'iwacu hoho eh, urabizi bivanye n'imico n'imigenzo ikiziga kukicunguruza bakakikubonana gusa uriko uracunguruza si ibintu byoroshye ni bya bindi rero navyo nyene biza ryahahamuka iyumvirize gufukuraho ikiziga nk'i- nk'ibujumbura ukakijyana gushika i dar es salaam ukongera ukakigarukana urumva biba ari ibintu vrema bibabaje cyane ura- burira ntiwohotswa nicyo gituma ubona kandi ababikora sinibaza ko hariyo ababikora benshi baca bagira ahubwo eh, ikintu no- no- nokebura novunira akagohe novunira akagohereta je novunira akagohereta nkavuga nti abarongoye abandi kuko leta irakeneye ubutungane mu gihugu kandi n'ivyo ndabibona mu ishyaka ry'aba- ry'abatorongoye Eh, muri ubwo butungane rero kugira ngo ubutungane bubeho mu gihugu ndibaza yuko bizogorana kugira ngo ubutungane bube ubutungane nyabwo kuko ibibazo byinshi biba mu gihugu biba ku buzima bw'umu- bw'abantu ni abantu bakomeretsa abandi ni abantu bafata abandi ku nguvu ni abantu bica abandi ni abantu bononera abandi usanga byose ibibazo ibice mirongo irindwi ku ijana by'ibibazo bigaruka ku ku buzima bw'umuntu abantu ba- bicisha abandi inzara abantu bamaritireta abandi bamaritireta abana bigaruka ku buzima bw'intuzeyi bw'umuntu ibyo rero inyishu yabyo iri mu guteza imbere iki gisata ego kuko ndagomba ndakubwire yuko umuntu n'aho aba arwaye hariho hariho ibi- umuntu n'aho aba arwariye mu bitaro agapfa ab'iwabo bakagira amakenga ama kubera amakosa akozwe n'abaganga umuganga akamutera umuti mwinshi akaca apfa Mm.
muri icyo gihe muri icyo gihe mpora mbona hariho abaganga bafungwa nkaba nka- ukiyumvira uko ayo matohoza aza kugenda ukabibura kuko urumva gute barasho- uko bigenda kose mu nyuma baheza babarekura kuko urumva nta muco wigera uworonga kandi babarekuye babikoze n'amakosa kandi babafunze babarenganije hoho n'amakosa arengeye ayandi kuko urumva babakuye umukozi ku kazi umuntu yarajejwe amagara y'abantu bamurenganije bakajarajana bagashyira iyo mugasho izina ryiwe riba rihanaguritse babandi barafasha ntibaba bakimwizera ni ukuvuga ndacaca akarongo kuhara ko leta ikwiye kubifata mu minota icya kabiri ibyo bintu birakenewe mu gihe cy'amasanganya amasanganya yaba yabaye i bujumbura yaba yabaye mu- mu- mu bisagara bya ruguru mu mabarabara muri icyo gihe mbega amashirance bajya bagejeje gusu- sinzi uko ntoro byita mu gifaransa mu kirundi bajya amashirance yagejwe Gush- gushumbusha Mm.
asu- asumbusha abantu afatiye kuki Mhm.
ko umuntu ashobora ku- kugira isanganya yari agiye mu bitaro kwivuza akacapfa Mhm.
muri icyo gihe asiranse izomwenda izomusumbusha ifatiye ko yishwe na agisida cyangwa ifatiwe yuko yishwe n'urupfu rwari rumujyanye ku bitaro Mm.
erega arashobora kugira agisida ntihagire icyaba mugabo akaza ategereza gupfa kuko yari asanzwe angwaye muri icyo gihe ni byiza yuko haba umuhinga abishyira ahabona mu gihe cy'i- cy'impanuka muhora mubona yuko hari impanuka mu burundi imana iracyadukingira mugabo muhora mubona ko hari impanuka igahitana abantu ikivunga
Mhm. Mm.
muri icyo gihe habaye impanuka y'ikivumbwa abantu benshi barabu- barazimira abandi nabo ntibashobore kumenyekana ababo ntibabamenye ubwo buhinga buhari kuko n'ubuhinga bwagutse cyane ni ibintu byinshi cyane ni ubuhinga bwagutse ku buryo bw'uko usanga butekereza gukora ku ma- ku madomene yose y'ubuzima bw'umuntu Ni ubwo buhinga bumaze gutera imbere leta aho bumaze gutera imbere leta nta kibazo kuko umuntu bamufuba ari uko yamenyekanye amamuko yiwe n'ab'iwabo bamenyekanye ibyo kuguma- kuzomara imyaka bategereje ngo ngira ngo azoza ngo ngira ngo wewe ngo yarashoboye ku- kurucika ntibiba bikirimo barabereka neza yuko uwo muntu uyu nyene uyu mubiri ari uw'umuntu w'iwanyu naho muba mutagishobora kumumenya Mm. Ego birafasha ibyo byose bigaruka kugira akamaro kuri kominote bikagira akamaro kuri leta muri rusange ego Eh, Urakoze n'ibindi cyane.
byinshi.
Ego.
aho tuvuze mu gihe cy'intambara ubutungane bw'inyuma y'intambara ibibazo byo mu ntambara abana bi- bafatwa ku nguvu abagore bafatwa ku nguvu mu gihe cy'intambara n'ibindi byinshi byose bigaruka aho nyene ni abo bantu babikora Mm. urakoze cyane muganga turiko turaja ku musozo w'ikiganiro reka twakire umunywanyi wa nyuma hama urasubira utwibutse bijya bice bitatu vya autopsy kumbure turabe aho haba ari igihugu canke haba ari inzego zitandukanye zohera kugira ngo zitangure gukorera ko cane cane u- iki gisata ah, co kumenya icahitanye umuntu reka twakire masanga masanga amahoro neza amahoro cyane uraho urakomeye
asha mu nda niho numva hajegajega ibindi turaha imana igufashe ego woroherwe none eh, iki kibazo cumva gute
icyo kibazo je nk'aho mperereye muri aka karere k'ibiyaga binini numva umengo harimo ikibazo kubera ko akenshi iyo izo ngorane zishitse usanga imigwi kanaka cyangwa ubutegetsi buca bwihutira guhambisha bene abo bantu ibyo bipimo bidakozwe nkaca ngira ikibazo nti none mu gihe bigenze gutyo umuntu yoca abyifatamwo gute icyo ni icya mbere ikindi kibazo mfise kigira kabiri eh, kirajanye n'abantu baba bazi neza uko ibintu byagenze mugabo kubera ibihe bakaba batobishyira ahabona ku gutsinyira umutekano wabo ako kabonge koko umuntu yoca akavugwa n'iki murakoze murakoze cyane murakoze eh, muganga muri make ibibazo vya masanga hanyuma tuce tushishikara kuri iki gisata nyene muri make mhm.
ikibazo cya mbere abagira ni mu gihe baciye bihuta kumuhamba umuntu Mm.
abyifata mu gute Mm.
sinogumura abantu mugabo sinibaza yuko ari byiza ni ibintu byo gukebura ntibakwiye guhabwa umuntu hatabayeho konsantima yabenewe abenewe badashyize ko bagifise ibyo babaza icyo kintu njyewe nokebura niba bihora bishyika muri ibyo bihugu byo mu biyaga binini cyangwa muri afurika hari haho amategeko adatomora neza utanga uruhushya rwo guhamba umuntu ni mu gihe umuntu ashobora guhamba ni mu gihe umuntu yoba ashobora kubikwa gato bakamenya ko ibyiwe bimenyekana nibaza ko ayo mategeko boca bayashyiraho ku bijyanye na nyine we icyo yokora yobaza ubutungane yokwitura ubutungane bakamutunganiriza kuko naho mu bihugu biteye imbere naho aba yahambwe baramukurayo baramukurayo mu gihe umuryango ubazije gusa ati njyewe siho nari ndaje ndi nyuma y'iminsi ibiri itatu biracakunda ko ibi bikorwa birakorwa birakorwa umuntu agasubira agakorwa abantu ibipimo bishobora gukorwa muri icyo gihe bigakorwa hama ikibazo cya kabiri yabajije ngo ikibazo cya kabiri sinacumvise neza ndakeka nacyo nyine uhejeje kucishura ati yokora iki muri icyo gihe ahambwe ihutihuti muracishuye ego yokwitura ubutungane
ego hamanye rero kugira ngo kumbure nko mu burundi aho muturuka kumbure mushobora kuzonakorerayo iki gisata cohera hehe neza na neza kugira ngo gitere imbere kuko mwanavuze yuko hariho ibyo bakora mu rwego rw'igipolisi iyo bagiye ahantu umuntu yitavye imana hari ibintu bimwe bimwe bishaka kujana na autopsi basanzwe bakora ni igiki boherako kugira ngo bazamure baduze iki gisata cyane cyane kumbure no mu magara y'abantu naho nyine hoko gwiki
kugira ngo bazamure icyo gisata gishobore kuhaba kandi ku buryo bwemewe n'amategeko ndetse banagiteza imbere bakwiye guhera mu nyigisho nibaza insozo ko banazitanguye hakabaho amaserivisi ibigo ibigo abantu bashobora kwitura b'iyizwi ibyo bigo bifise aderesi uwabuze uwiwe mu buryo budatahuriye acagenda aho hantu akavuga ati jewe ibintu bimeze uku uwanjye yapfuye naho yaguye mu bitaro jewe sinatahuye uwanjye yapfuye yaguye muhira jewe umuntu wanjye ndumva yuko ntari ntabona ko yoca ahambwa batamanjije kunyereka uko ibyiwe byagenze hama ahandi hantu bakwiye guhera ni mu mategeko mu mategeko aba aba agize igihugu bakaraba nimba hari kuko amategeko yose sindayazi nimba hari bakarondera ukuntu yokurikizwa n'ukuntu yoja mu ngiro bagashyiraho urutonde indinganizo bagashyiraho indinganizo itomoye ati mu gihe umuntu yabuze umuntu akamubura atabona icyamwishe yoca ashikira naka naka nawe yoca akora iki hama nawe agakora iki maze uyu muntu agahita akamenya iby'umuntu wiwe uko byagenze mu bisanzwe ikigo kijyanye n'ayo matogoza kuko tuvuze otogoza tunengana abantu bapfuye gusa n'abagikomeye n'abagikomeye bakubiswe n'abagikomeye bagize amasanganya mu barabara mu bindi bintu by'amayendaminizaziyo n'abarwaye urashobora kurwara nk'ubu ndagwaye nk'akarorero urwaye indwara idakira waratse ideni muri banki y'imiliyoni ntubugishoboye gukora kandi iyo ndwara biragoye ko banki imenya yuko iyo ndwara yagufashe waraheje kuyaka ideni cyangwa yagufashe utaraka ideni haba hariho urutonde ni icyo gisata nyine cyerekana yuko uwo muntu adashoboye gukorera ayo mahera ego akanya katubanye gake ego nduvuza akanya katubanye gake cyane muganga turagushimiye cyane rwose cyane rwose ku nsiguro wadufashije kuronka kuri uno munsi muri kino gisata kitamenyerewe cyane uyu mwumvise yari muganga diodone hakizimana akorera mu gihugu cya maroc turabashimiye namwe mwese cyane kubona mwashoboye guterera muri kino kiganiro mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka mu buhinga bw'ibyuma ndashimiye nadia taha nabifatanyije nawe mwakoze mwese mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika